oloritobi phillips what we hear say no dey for inside the palace for some time some people they talk say she still get belle others they talk say she fit to don't bomb pikin but many many people no believe say she get belle or she even don't bomb pikin she don't from where she deal oh, send premium disrespect to di kabiyesi following the ban what we hear say the di new of if a place on all di Ifa wives for one month my correct correct people. pipo oloritobi phillips don't invite her own uncles to come fight for her right o oh, for inside the palace she tell her uncle, say dem wan collect chair for her hand for inside the palace and she no go fit gree eh she no be queen naomi wey e comot for the palace for people? say this time around say she no go gree o oh, make dem come fight for her right na correct correct people. The disrespect <laughs> hmm, e tie gele welcome, show make i give una di update as i take hear am my correct correct people. una welcome back again to my youtube channel o oh, my correct correct people. if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go go go na im be the real mvp The thing wey e be say the honey of ife never see since wey im marry all these ifa wives na the thing wey be say mouse no go fit talk o oh um, they don't want to respect the king at all they don't want make him exhume make you know, show in power making show say na him be king they want they want tame am they wan continue to the tame am as long as say kabiyesi dey concerned he no get any relationship with any of the oloris apart from maybe elizabeth and oloritobi and of course our beloved queen naomi the only of Ife he don't take plenty plenty things for granted dead for the hands of all these olorins for too long wey make am be as if say dem dey feel say na dia right to continue to dey give am disrespect dey give am wotowoto dey give am wahala at any point in time imagine now imagine Toby phillips hear say kabiyesi tok say e don put a ban on all di oloris except olori elizabeth and olori tope eh e don talk say e no wan make dem go for any meetings for am e no wan make dem go for any gathering for am e no wan make dem come in private chamber until dem comot for inside di palace and e dey give them one month to do this particular one Hey, my correct correct people. Now here olori tobi phillips hear am o she no dey for inside di palace we hear say olori tobi phillips e say lai lai kojo kole as in eh e no fit to happen for inside the palace He don go come on im uncles o eh, im Umuna. He say make dem come help am fight to say kabiyesi wan pursue am comot for im rightful place He say na im house jejejeje na im dey na im old man like kabiyesi come decide say he wan come marry am say kabiyesi no go fit to embarrass am because of anybody say that queen naomi wey kabiyesi dey fight for say she sef na woman na she be if na beauty she sef beauty if na bonbon she sef get anything wey queen naomi get if na achievement say she sef get so she no go open eye dey look make dem pursue am comot for di palace for queen naomi e say if e wan comot for di palace she go take her two two leg carry herself comot but right now she no ready to comot for inside di palace i say na wow hey na wow kabiyesi really see wife marry o e come dey pain me say na olori tobi phillips na im be di smallest of all di oloris o na she young pass out of all the oloris but you see eh na atawewe na she be you know that small pepper wey dey pepper well well na e olori tobi phillips be olori tobi phillips uncle sef true true oh. true true dem storm di palace dem storm di palace say dem go give kabiyesi woto woto say na marry you know say no be di first time wey e be say eh, Toby phillips dia uncle dey come palace be dis the first time wey dem come na what? woto They carry come they carry unrest come now they don't come again They because <laughs> hey my people o oh. say kapi say dey try to pursue their picking out of the palace See, line line they're not fit They say dem no fit gree serious gbege o oh serious gbege for inside the palace say if kabiyesi like make he give one month if e like make he give one year say oloritobi phillips no dey comot for inside the palace hey oloritobi phillips flouse the order of the kabiyesi o he say he no go comot anything wey kabiyesi wan do in one month make he come do am right now i say na wow na wow as ah, oletobi phillips dey hot na so im uncles dey hot i say yes na fire beget fire mm-hmm. you no fit cold come dey born hot pikin e no possible where you wan go learn am you see dis people dey show say dem get di bad behaviour of dia pikin because as you be say na better conversation dem come get wit di kabiyesi dem go even lis ten to di onu okunu miri of kabiyesi. If they listen to the Okono meaning of Kabiyesi, they go understand with where the man is coming from. Kabiyesi don't say something. No? Kabiyesi don't say something because Olori Tobi Phillips, he flouts the order of He say, which ban? Who you They ban? Now you come marry me Now me there for my mama house Now you come marry carry me enter inside palace you won't come give Don't give me honey finish you won't come come comot honey for my mama house come pukola. eh <laughs> e not possible the whole near fair palace right now they shake because the just be say the uncles of Toby Philip They say lai lai dem no go agree." dem no go gree you don marry our pikin na inside palace she go stay if queen naomi dey come back eh no problem she come make she come meet tobi eh, eh, eh, tobi phillips for inside the palace ah i say na wow this drama no come too much person wey e never chop no dey chook mouth for wetin dey happen for the palace o oh. because queen naomi sef at this point she dey sorry for di kabiyesi she kukuma sit down dey look as if say na film she dey act I say sometimes when i hear some things wey dey happen for this palace i go dey wonder say you sure say this thing na true e show say all this alleged information na true because if na true di wahala too much o oh. di wahala too much o oh. because oloritobi phillips don have any right na you be the youngest na you suppose to dey follow for back in fact eh di pepper di hot pepper wey oloritobi phillips dey show say she be eh <laughs> na atawewe gidi gan atawewe atarodo my correct correct people people don dey yarn for comment section dey say ah kabiyesi this one month wey you give sef e too much because this one wey uh, olori tobi phillips dey come do na a tip of the iceberg for wetin the other oloris go come do because by the time you give them this one month they don get enough opportunity to go find juju jazz wey dem go take scatter everywhere olori tobi phillips get mind o oh. ah mm-mm. she get mind well well she carry mind she carry mind for her to carry her uncles no be even make dem come talk a peaceful talk na make dem carry woto woto gbasgbos come drop for the kábíyèsí e domot i say ah èyí lágbára èyí lágbára lóòótọ́ èyí lágbára lóòótọ́ because e dey be as if say na nollywood set na im we dey let's say na nollywood na im we dey the kabiyesi palace wey so e be say na once a very very peaceful palace e don turn to a battlefield o every day na one kasala or the other one drama or the other I ashe say kabiyesi where im dey na im go dey say i wish say i just stick with only queen naomi I wish say I just stick with only Queen Naomi. True, true. I just wish. Because as even say na only Queen Naomi nine day for the life of the KPAC, my correct, correct people. All this water, water, glass but where in they receive. If or not they receive am. If or not they receive am na oju kokoro nine cause this one. Oju kokoro. Eh, Nine cause this one. Hmm my correct correct pipo na dis alleged information na here o oh, on top of social media now say make i run kitikiti run katakata come informate my correct correct pipo make una come help me hear wetin i hear o oh. wetin una think about this particular information abeg make you feel free make you share your thoughts below in the comment section if you never like and share this video your own no go spoil make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel na beg i dey beg your own no go spoil subscribe and turn on notification bell so that anytime wey i put out new fresh and spicy updates like this, na you go go go, na you go first see am na you go first see am my correct correct people make you feel free eh, share your thoughts below in the comment section wetin you think about this one you think say oh no, oloritobi phillips e cross line you think say she overdo eh, make you feel free make you share your thoughts below in the comment section i go see you for the video wey appear here